Kun sagalee Ameerikaa irraa hojjaa duraatii amma jimaatatti galgala galgala sa'aatii lamaaf walakkaadha amma sadiitti raadiyoonidhaaf televezyiidhaan isinii dhiyaatu. Qophii afaan Oromooti. Akka mooltan qophii jimaataa irraatiif qabnu wajjin ani Tigisti Gammeeti. Hooggantoonni biyyoota Afrikaa adda addaa marii waraanni Raashiyaatii fi Yuukireen akka dhaabbatu irratti xiyyeeffatu irratti hirmaachuuf Yuukireen seenaniiru oduu har'aaf qabnu keessaa tokko. Hoogganaan mootummoota gamtoomanii tokko dhimma waraanaa Suudaan keessatti xumura gochuun xiyyeeffannoo barbaadaa jedhanii kanas gara booda gabaasan itti deebina. Gara booda immoo qophii labataa keessatti bu'uureessituudhaa fi hooggantuu dhaabbata miti mootummaa as Yuunaayitid Isteets keessatti baqattoota qarqaaraa jiru Tiyyaa Faawundeeshin jedhamu wajjin turtii goonee isin biraan geenyaa nu wajjin tura. Dura oduu taasisanaa kinamu.
Komishiiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa dhimma sarbiinsa namoomaa waardiyyaa mana hidhaatiin barsiisota namoottan siyaasaatii fi rogeeyyota to'annoo jala oolanii jiran irratti raawwatameera jedhame akka qoratu manni murtii federaalaa magaala finfinneetti argamu ajajee jira. Hidhamtoota kana keessaa tokko kan ta'anii fi namni umuriin isaanii waggaa jaatamii torba Dr. Masarat Qalamoorq waardiyyaan mana hidhaa umuriin isaa mucaa mucaa kootiitiin qixxaatu mana hidhaa keessatti irra deddeebi'ee nareebeera jechuudhaan mana murtiitti iyyata dhiyeessataniiru. Iyyannoo kanarratti hundaa'uudhaan manni murtii federaalaa liddataatti argamu Dhaddachi jalqabaa dhimma heeraatii fi shororkeessummaa ilaalu Komishiiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa guyyoottan kudha shan gidduutti dhimmicha qoratee akka gabaasa dhiyeessu ajajeera. Gareen poolisii federaalaatii fi humni tikaa dhuma ji'a caamsaa keessaa ibsa waloodhaan kennaniin namoottan hooggantoota mootummaa naannoo Amaaraa irratti haleellaa raawwachuudhaaf karoorfatan kanneen mootummaa naannichaatii fi mootummaa federaalaa humnaaf qabachuudhaaf shakkamaniiru jedhamanii to'annoo jala ooluu isaanii akka ibse gabaasni kennedy abaatee finfinnee irraa ergee yaadachiiseera.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmayaan baqattootaa UNHCR hanqinni maallaqaa qarqaarsaa baqattoota Somaalee Itoophiyaa keessa jiran irratti dhiibbaa guddaa uumuu beeksiseera. Walumaa galas amma ammaatti michoonni qarqaarsa bajataa barbaachisu keessaa parsantii lama yookaan immoo dhibba keessa harka lama qofa argachuu dhaabbatichi ibsa baase kanaan beeksiseera. Dabalataanis dhiheenya kana Itoophiyaan kooluugaltoota lammiiwwan Suudaanii fi Eertiraa waldhibdee Suudaan irraa baqatan kuma kudhan simachuu ishii ibsameera. Oduu biraatiin koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa sarbiinsa mirga namoomaa waardiyyoota mana hidhaatiin. hidhamtoota irra gahu akka qoratee dhiheessu manni murtii federaalaa finfinneetti argamu ajajeera bafqaaduma waradaa dabalata qaba.
dursanii kan yuukireeniin seenanii pirezidaantiin afrikaa kibbaa siiriil ramaafoozaa yommuu buufata baaburaa namishaa'if jedhamuu fi magaalaa kiyev keessatti argamu gahanii kan simannaa taasisaniif walakkeessa bahaatii fi afrikaatti jiila addaa mootummaa yuukireen kan ta'ani maaksiim subhaakii fi yuukireenitti ambaasaadara afrikaa kibbaa kan ta'an andiree giroo'inee waaldii akka ta'an gabaasameera erga keeviin gahanii booda bakka buuchaa jedhamee beekamuu fi bakka miseensonni waraanaa raashaa dhumiinsa irratti raawwataniiru jedhame daawwachuun isaanii ibsameera.
Dogoggora uumameef dhiifama gaafannaa kanaa olitti dhageechan pireezidaantiin Afrikaa Kibbaatii fi hooggantoonni biyyoota Afrikaa biroo akkaataa itti wal waraansi Raashiyaa fi Yuukireen hedduutti deemaa jiru dhaabbachuu danda'u irratti mari'achuuf jimaataarraa magaalaa guddoo Yuukireen Kiiv keessa seenu isaanii irratti dabalata isaa dhiyeessina. Oduu itti aanutti dabarranaan jechaara piroodisariin keenya oduun itti aanu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ambaasaaddariin fi bakka bu'aan dhaabbata riippaabilikii Suudaan Alhariz Diriis Alhariz Mohammed mootummaan biyyattii fonqolchuudhaaf yakki milishoonni biyyattiitti raawwachaa jiran jedhan akka xiyyeeffannoo mootummaa gamtoomanii argatu gaafataniiru wal waraansa Suudaan keessatiin ijoolleen miliyoonni tokko ol jireenya isaaniirraa buqqahuu UNICEF'n beeksiseera bafqaaduun dabalata qaba.
Mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti kan dubbatan ambaasaaddarri mootummaa Sudaan walwaraansa biyyattii keessatti adeemaa jiruun walqabate bakka adda addaatti hirmaachaa kan jiran milishoonni yakkaawwan waraanaa raawwachaa jiraachuu isaanii ibsanii yakkaawwan waraanaa kanaa fi yakka ijoolleewwan irratti raawwachaa jiru moggaa dhaabbatanii ilaaluun gochaawwan hamaan akka itti fufan jajjabeessuudha jedhaniiru. Bulchaa kutaa Daarfuur Lixaa kan ta'an Kaamis Abdallaa Abaakarii erga milishoota deeggartoota humna dafee qaqqabaa isa Jeeneraal Hamdaan Dagaalootiin hoogganamuun qabamanii hidhamanii booda ajjeefamuu isaanii ibsanii seera mana maree nageenyaa lakkoofsa kudha shan sagaltamii tokko jalatti qoqqobbiin meeshaa waraanaa humnoota waraanaa biyyattii irratti kaa'ame akka mootummaan nageenya kabachiisuu hin dandeenye dhiibbaa uumuu isaa beeksisuun isaanii gabaasameera. Karaa biraatiin wal waraansa Sudaan keessatti adeemaa jiruun ijoolleewwan miiliyoonii tokko ol ta'an bakka jireenya isaanii irraa buqqa'uu isaanii dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan dhimma ijoolleewwanii hordofu yuuniseef beeksisee jira. Maddi oduu ajaansi Firaansi Pireesii yuuniseefiin waabeeffachuudhaan akka gabaasetti kutaa Daarfuur keessatti ijoolleewwan jireenya isaanii irraa buqqa'an kuma dhibba lamaa fi kuma torbaatama dabalatee sababa wal waraansa kanaan ijoolleewwan Sudaan miiliyoonii tokko ol yommuu buqqa'an yoo yarate. ijoolleewwan dhibba sadiif soddomni du'anii kumni tokkoo fi dhibbi sagal madaa'aniiru. Akka yuuniseef dabalee jedhetti yeroo ammaa ijoolleewwan Sudaan miiliyoonii kudha sadii ta'an gargaarsa namoomaa barbaadu. Akka dhaabbanni dhimma godaantotaa hordofu ibsaa jirutti wal waraansa kanaan namoonni miiliyoonii lamaa fi tuqaa lama jireenya isaanii irraa kan buqqa'an yommuu ta'u isaan keessaa namoonni kuma dhibba shanii fi kuma digdamii saddeeti gara biyyoottan ollaatti kan baqatanidha.
Yabalaa odoo godaantota fe'ee deemuu dhidhimee lubbuu namoota baay'ee galaafatee walqabatee namoonni sagal to'annaa jala ooluu isaanii Giriik beeksisteetti dabalata qabna.
Namoonni kun kan qabamanii hidhaman sababa namoottan roobii dheengaddaa ittuu karaa galaanaa irraa gara Awurooppaatti godaanaa jiranu bidiruun isaan ittiin adeemaa turan daangaa kibba Giriik irratti dhidhimee lubbuun isaanii darbe torbaatamii saddeet ta'anuun walqabatee akka ta'e gabaasameera. Akka gabaasaaleen ibsanitti namoottan hidhaman kun lammiilee Masiriin yommuu ta'anu bidiruu godaantota fe'ee imalaa ture wajjiniin warreen hidhata qabanudha jedhameera. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan dhimma godaantotaa hordofu IOM akka ibsetti bidiruu kanarra namoottan turan keessaa dhibba tokkoof afur baraaruun danda'ameera. Bidiruu kanarra namoottan turan ijoolleewwan dhibba tokko dabalatee dhibba torbaaf shantama akka ta'an waan tilmaamamaa jiruu fi lubbuun namoottan balaa kanaan dhumanii akka dabaluu danda'u IOM ibseera. Akka maddii oduu Assooshieetid Pirees gabaasetti namoottan baraaraman keessaa namoonni 27 hospitaala seenanii jiru. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
sababa wal waraansaa suudaan keessatiin lammiileen biyyattii guyyaa guyyaadhaan qahee fi biyya isaanirraa gadhiisanii godaanan hedduudha. Isaan keessaa warri keeniyaatti godaanaa jiran deemsa yeroo dheeraa booda yeroo keeniyaa gahan qarqaarsa argachaa jiran jiru. Baay'een isaan immoo buufata baqattootaa keeniyaa keessatti argamu dadaab keessa turuuf dirqaman. Waa'een keeniyaan baqattoota qarqaaruu fedhii biyyattiitiin aan hundaa'u. fedhii biyyattii irratti aan hundaa'u ta'uun akka jirutti ta'ee garuu immoo dhimmi waraansaa sanii xumura gochuun xiyyeeffannoo barbaadaa jedhan xiinxaltoonni gabaasaa viiktooriyaa amungaa naayiroobiirraa ergite mitikuu dhiifama gabaasaa ergame mitikuu fiqaadutu dhiheessa.
shaakur niyaaketoo nama umurii 33ti. sudaan magaalaa kaartuumirraa haadha warraa isaa ulfa ji'a torbaa kan taate waliin waraana keessaa baqachuun gara naayiroobii keeniyaatti godaanee appaartaamaa keessa jiraatu argatee jira niyaaketoon sudaan kaartuumitti barsiisaa fi gaazexeessaadha yeroo wal waraansichi jalqabu manni isaan keessa jiraatan humna waraanaa warra humna addaa jedhamaniin haleelamuun akka gubate hima.
and stranded. I don't really know what to do and where to go and how even to do it. And, uh, akkan abdii kutadhu na taasiseera waan badaa akka yaaduuf dhiphina keessa na galchee jira dhugumatti maal akkan godhu hin beeku eessa akkan deemuuf biyya koo keessatti maal akkan hojjedhu silaa rakkoon kun hin dhufne baay'ee of ijaaree haala gaariin hojii koo hojjechaan ture Namoota miiliyoona lama sababa wal waraansa Sudaan keessaan qe'ee isaanii gadhiisanii godaanuuf dirqaman keessaa Niyaaketoon isa tokko. Niyaaketoon yeroo ammaa haadha warraa isaa waliin haala gaariirra jiraachuu hima.
I'm in a safe place and um, I can access anything. I can access internet. I can communicate. I can go to media houses. I...
Bakka miijaa taa'een jira. Tajaajila intarneetii argachaan jira. Miidiyaa argachaan jira. Haati warraa kiyyaas hospitaala deemaa jirti. Torban lamaaf sadii gidduutti ni deessi jennee eegaa jirra.
Sudaan irraa gara Keeniyaatti godaananii jireenya Niyaaketoon argate kan argatan muraasa. Lammiileen Sudaan gara Keeniyaatti godaanan baay'een isaanii buufata baqattoota Daadaab keessa jiraatu. Buufata baqattootaa kuma dhibbootaan lakkaa'aman kan baqattoonni lammiilee Sudaan kibbaa fi Sumaaliyaa duraanuu keessa jiraatan. Gabaasa garee hakiimota dooktaroota daangaan hin uggurre kan ji'a kanaan buufanni baqattootaa kun namoota haaraa itti dabalamaniin hedduu dhiphatee akka jiruu fi wantoonni baqattoonni kunneen duraan itti fayyadamaa turanii fi baay'inni namoota amma itti dabalamanii waan waliin simiiniif dhiphina keessa galuu ifoomseera. Yaaliiwwan hedduun taasifamanis wal waraansa Sudaan keessaa gara nagaatti fiduu hin dandeenye. Yuunivarsiitii Yuunaayitid Isteets. idil addunyaa kan naayiroobiitti argamutti piroofeesara kan ta'an makaarii munene keeniyaan wal waraansi sudaan keessaa akka dhaabbatuuf fedhii addaa qabdi sababiin isaas lammiileen sudaan daangaa ce'uun gara keeniyaatti baqataa jiran baay'achaa waan jiraniifi jalu.
It's going to be a strain on the country. In fact, that's one of the main reasons why Kenya has to be involved in finding a solution there. So to once they are stable, the people don't have to run away.
Kun biyyatti irratti dhiibbaa uumaa. Kanaafidha akka Keeniyaan keessatti hirmaattee furmaata fiduu barbaadduuf osoo furmaan argame sila biyya isaanii dhiisaniin baqatan.
Lammiileen Sudaan Keeniyaattis ta'e biyyoota birootti baqatanii seenan gargaarsa tokkollee osoo hin qabaatiin akkasumaan dhiisamuu jedha gareen hakiimota dooktarootaa daangaan hin uggurre. Abdisalaam Adan Mohaammed Naayiroobii keessatti baqattoonni afaan naannoo akka beekaniif leenjii kennaaf. Sagalee Ameerikaatti akka himetti biyyoonni lammiilee Sudaaniif eegumsa gochuun murteessaadha jedha.
Uummanni waraana baqataa jiru karaa nagaadhaan akka dabruuf haala mijeessuufii fi naannoo daangaa irratti mana ijaaruufii barbaachisa. Yoo akkas ta'e hin dhiphatan jechuudha. Gorsas kennuufii barbaachisa.
Keeniyaan yeroo ammaa baqattoota kuma dhibba shan keessummeessaa jirti. Lakkoofsi baqattootaa kunis adaduma naannichatti jeequmsi uumamaa deemeen dabalaa deema. Baqattoonni kanneen akka Shaakur Niyaakeetoo guyyaa tokko biyya isaanii keessatti nageenyi dhufee qe'ee isaaniitti akka deebi'an abdii qabu.
yaadachiisudha qophiin keenya raadiyoodhaaf televezyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukidhaaf yuutiyuub irratti akkasumas karaa marsariitii fi afaan oromoo kallattiidhaan darbaa jira itti dhihaadha yaada keessanis nu biraan ga'u itti fufaa jenna amma dabareen an qophii labataati. Maymuunaa Huseen Kataan hundeessituudha fi hooggantuu dhaabbata as Yuunaayitid Isteets kutaa Kaalifoorniyaa keessatti baqattootaa fi godaantota haaraa dhufan qarqaaru Tiyyaa Faawundeeshiniiti. Sammalees mana nyaataa dhaabbata hawaasummaa Flavors from Affaar jedhamu magaaluma Los Angeles keessatti bante keessatti baqattoonni duraanii godaantonni akkasumas koolugaltoonni biyyoota adda addaatiin dhufan nyaata aadaa isaanii akka gabaadhaaf dhiyeessan haala mijeessitiif. Kanaanis Maymuunaan badhaasotaa fi beekamtii baay'ee argatteetti san keessaa bara darbee bara 2022 jechuudha beekamtii dhaabbanni odeeffannoo CNN kennu CNN Heroes jedhamu argachuu ishiiti. Gaafin dura qophii har'aati irratti maymuunaadhaaf dhiheesse hojii tola ooltummaatiif qarqaarsa kanaaf maal akka ishii kakaase.
What do you remember from your experience?
Yeah, yeah, I'm really passionate about the work that we do because I remember growing up Hojiin itti jiru faarumaan garumarraa hin jaalladha maaliif yoo jette erga gara yuunaayitid isteetsi dhufne maatiin kiyya jireenya asiitti itti baruuf hammam akka rakkatan argaan guddadha kophummaatutti dhagahama ture yeroo akkaataan jiruuf jireenya biyya kanaa bitaatti galu gaaf tokko yeroo itiyoophiyaatti nagaan bu'e biyyatti deebina abdii jedhuun jireenya dhiibaa jiruun baqattummaa kun yeroo fi jedhanii yaadu ture.
Haatii fi abbaan Maimunaa odoo isheen hin dhalatin sababa rakkoo siyaasatiin Itoophiyaarraa gara Somaaliyaa godaanan achumatti wal baranii bultiis achumatti dhaabbatan. Maimunaan mooraa baqattootaa Somaaliyaa keessatti argamutti dhalatte. Daa'ima waggaa sadi'iitii fi walakkaa taates carraa gara Yuunaayitid Isteets baqattummaadhaan dhufuu argatanii maatii wajjin as godaanan. warri ishii jireenya ameerikaatti baruuf tattaaffii godhan rakkina isaan keessa darban argaan guddadhee anjettu maymunaan baqattoota kaaniif karaa san salphisuuf jecha bara 2010 haadha ishii wajjin ta'uudhaan tiyyaa faawundeeshin hundeessan karaa dhaabbata isaanii kanas daa'immanii fi dargaggoota ijoollee baqattootaa jechuudha kanaaf meeshaa taphaa kitaabotaa fi waan adda addaa dhiheessuudhaan akka biyya baran qarqaaran oggoota muraasa boodas jetti maymunaan. maatiin ijoollee kanaa baqattoonni haaran waan isaan barbaachisu caalan akka jiru nutti mul'ate hojii keenyas gara san jijjiirree jetti.
haadha tiyyaa wajjin erga hundeessine yeroo murtaa'e booda an dhaabbaticha hoogganuu jalqabe kaayyoo qarqaarsa itti fufiinsa qabu gumaachuu ture xiyyeeffannaan kiyya waggootaaf tajaajila kennuu booda waan naa gale maatileen kun waan lama barbaadan hojiif bakka jireenyaa. nuyis erga xiyyeeffannaa keenya gara kanatti deebisne sanarratti hojjechaa jirra hojii barbaannaaf mana jireenyaa galii isaaniitiin wal madaalu hawaasa keessa deemnee barbaanne wabii taanee fi akka bakka jireenyaa argatan goona.
gara hojii ishii goota cnn cnn hiroo ta'uu dabalatee beekamtiilee adda addaa ittiin argattee hoo deebine mana nyaataa flavors from affaar jedhamu magaalaa los angeles keessatti bante keessatti maymunaan namoota biyyoota adda addaarraa dhufan nyaata aadaa isaanii bilcheessuu jaalatanii fi saniif fedhii qaban leenjii gara ogummaa sheefii ta'uu akkasumas akkaataa as yuunaayitid isteets keessatti saniin hojii uumuu itti danda'anii kennitiif.
partner with former refugees and asylum seekers and we curate their menus together.
Flavors from Afar keessatti baqattoota duraaniif koolugaltoota wajjin taaneetu meenuu yookaan baafata bifa nyaataa dhiyeessanii tolchinee qindeessinee maxxansanaaf suraa uffata ogummaa kasheefii uffatanii ka'an sadarkaasaa eege kaasnee qopheessinaaf haala kanaan ji'a ji'aan nyaata biyya yookaan aadaa tokko dhiyeessina kanaaf ji'umaanuu mana nyaataa keenya keessatti. biyya haaraa tokko calaqqisnaa jechuudha akkasitti jiraattoonni los aangeles keessaa aartii nyaata biyyoota addunyaa asuma ta'anii akka carraa arguu qabaatan uumna.
sammalees dhaabbanni maymunaa akkaataa biizinasii mana nyaataa akkamitti eeyyama daldalaa akka baafatan dabalatee baqattoonni duraanii kun mana nyaataa ofii banuuf waan beekuu qaban hunda barsiisee ji'a tokkoof bakka isaan itti shaakalan ta'uufidhaan gahumsa isaanii. cimsaaf hojii kanaan bara darbee maymunaan beekamtii dhaabbanni odeeffannoo ameerikaa beekamaan cnn jedhamu waggaa waggaadhaan namoota addunyaa guuturraa dorgomsiisee kennu cnn hiroos jedhamu argatte.
They selected 10 individuals and I was one of the 10. I was able to go out to New York and meet my peers and meet Anderson Cooper and um, it was just it was wonderful.
Amma haadha ijoollee lamaan taate maymunaadhaaf. Nyaanni hiika addaa qaba.
Food is a beautiful avenue just like music um, to have dialogue and conversation.
nyaanni akkuma muuziqaa karaa itti waa baay'ee ibsinu jedheen yaada. Taphachuuf, mari'achuuf, namoota gosa adda addaa wajjin maaddii wajjin cabsachuun waan gaariidha. Immoo biyya kee irraa fagaattee jiraattus nyaata aadaa keetti dhoksita. Aadaan kee akka itti fufu goota. Kunuunsa aadaati jechuun danda'ama. An mataan koo fakkeenyaaf. afaan oromoon dubbadhu garuu karaa nyaata warri kiyyaa na nyaachisee na guddiseen eenyummaa kiyya beekaa hidhatan qabaadha hambaa koo akkan beekutti natti dhagahama.
Karaa biraatiin guyyaa baqattoota addunyaa bara 2023 waxabajjii 20 dhufu yaadatamee oolu laalchisee mootummoota gamtoomanitti jaarmayaan dhimma baqattootaa UNHCR dameen United States guyyaa kana baqattoota dargaggoota ta'an akkasumas warra baqattoota deeggaran irratti xiyyeeffatee akka yaadatee oolu beeksise.
Based on this uh, theme from uh, UNHCR.
Maymunaadhaan kanaan wal qabsiistee baqattoota reefu hiree isaanii addaan baasaniin beekne haaraa ta'aniif ergaan qabdu maaliin jedheen.
It's very politicized and a lot of times we are afraid and uncomfortable to um, talk about our stories of displacement.
Dhimmi baqattootaa kun dhimma siyaasaa yeroo ta'u argita. Kanaafis baqattoonni duraanis ta'e ka'amma baay'ee dubbachuurraa of qusatan. Ergaan kiyya waa'ee keenya nu caalaa namni beeku hin jiru. Kanaafuu gadi baanee sagalee keenya dhageessisachuu qabna. Hawaasa qe'eerraa buqqa'eef sagalee ta'uu gorsa walii kennuuf buqqa'insa nurra ga'eerraa hafnee jabaannee jiraachuu keenya jajuu qabna. Hammeenya baay'ee keessa dabarra. waraana dabalate kanaaf seenaa keenya karaarra dabarre dhoksuu odoo hin ta'in gadi baanee himuu qabna sun warra kaaniif jabina ta'a.
manni nyaataa flavors from affaar magaalaa los angeles keessatti baay'ee jaalatamaa dhufuurraa amma gara bakka guddaa fi bal'aa hojiiwwan dabalataan akka muuziqaalee biyyoota adda addaa itti dabaluudhaan tajaajila caalaa kennuuf akka haaraatti banamuuf qophiitti akka jiru maymunaan annatti himte maymunaa galateeffadheen qophii labataa kanumaan xumura. gabaasni itti aanuu heeruma yeroo malee biyya gaanaa keessatti ijoollee dubaraa irra ga'u laalchisee shamarree hubannoo uumuudhaaf hojii hojjechaa jirtu irratti xiyyeeffata.
kan umriin waggaa 26 hawaa alii aybooroo awwaanlee yeroo warri ishee nama isheen maanguddoo jettee ibsite haadha manaa akka taatuuf ishee kennanii turan yaadatti yeroo sanatti umriin ishee waggaa 13 qofaa ture awwaanleen mana barnootaa dhaabuuf dirqamte.
introduced me to a man, yeah, older than twice older than me, as my husband or future husband.
Haati koo dhiira umriinsaa dachaa lama na caalu akka abbaa warraa koo yookaan abbaa warraa koo gara fuulduraa ta'etti wal na barsiifte sun immoo umrii sanatti baay'ee nama dhiphisa sababiinsaas yeroo sanatti baay'ee ijoollee waanan tureef.
gargaarsa miseensota maatii namaaf gara laafina qaban tokko tokkoon mana namichaa keessaa miliqxe har'a awwaanleen aartii akka mala hubannootti fayyadamuudhaan dhimma daa'immaniif gaa'ila dirqiin raawwatamuuf furmaata kennuuf seenaa miidhamtoota akka ishee fakkiiwwaniin ibsuudhaaf bakka uummanni itti baay'atutti agarsiisaa jirti.
One that focus on the past and the other that focus on the future so the painting behind me focus on the future of these victims.
Inni tokko waan darbe irratti yoo fuulleeffatu kaan immoo sagara fuula duraa irratti fuulleeffata. Kanaafuu fakkiin na duubaan argamu kun egeree nama miidhaan irra ga'uu malu mul'isa. Kanaaf fakkii dubartii uffata suufii uffattee jirtuun kaase suufiin immoo bilisummaa bakka bu'a.
Qorannoon sadaasa bara 2023 dhaabbata qorannoo Africa Education Watch jedhamuun bahe akka agarsiisutti gaanaa keessatti shamarran umriin isaanii waggaa 12 hanga 18 gidduu jiran keessaa nuusa kanneen ta'an kan gaa'ila godhatanii yookaan kaadhimamuuf walii galani. Leellistoonni mirga dubartoota akka jedhanitti kun kan ta'eef sababaan seera aadaadhaan. shamarran dhiirotaaf bitamuu qabu jedhamee dubbatamuuni qaala'insi jireenya hammaachuun shamarran akka gaa'ila dhaaban dirqisiisaa jiraa jedhu.
Then there is the issue of economic insecurity. So where families do not have the financial resources because girls are relegated.
Dhimmi wabii diinagdee dhabuus jira. Kanaaf bakka maatiin qabeenya hin qabnetti shamarran hagas barbaachisummaan isaanii gadaanaa waan ta'uuf yeroo baay'ee rakkoo maallaqa maatiin qabu salphisuudhaaf intala isaanii balaa ijoollummaa akka ta'e gaa'ilaaf saaxilamuutti dabarsanii kennu.
aangawoon gaanaa akka jedhanitti mootummaan bara 2027 tti gaa'ila daa'immanii dhabamsiisuudhaaf galma biyyoolessaa kan kaa'e yoo ta'u kunis gartokkoon shamarran yoo ulfa'an illee mana barumsaa keessa akka turaniif jajjabeessuudha. gidduu kana aartistoonni akka awwaanlee hojii isaanii maatiin gaanaa hanga shamarran guddatanitti gaa'ila ijoollee durbaa isaaniif yeroo biraatti akka dabarsan ni amansiisa jedhanii abdatu.
kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti.
kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
lammiileen yuukireen miliyoonaan lakkaa'aman weerara ofii hin kaafne kan vilaadimir puutiin jalqabaniin jireenyi isaanii jeeqameef barbadaa'eef murtii haqaa argachuu qabu. yuunaayitid isteetsi namoota miidhaa yookaan dararaan kun dhaqqabuuf itti gaafatamummaan irra jiru murtii haqaa akka argatan gochuuf karaa hedduu hordofaa jirti qaama yakka addunyaatti haqaaf hojjetu keessatti ambaasaadara waliigalaa yuunaayitid isteetsi ka ta'an beet baan skaak akka jedhanitti.
Our efforts here include working to establish and then to renew the mandate of the United Nations Commission of Inquiry devoted to Ukraine.
Daandiin jalqabaa manneen murtiif dhaabbilee kan sadarkaa addunyaa kan hirmaachisuudha. Tattaaffiin keenya asitti goonu Komishiina Qorannoo Tokkummaa Mootummootaa Yukireeniif of kenne hundeessuuf aangoo isaa haaromsuuf hojjechuu dabalata. Kana malees dhimma Yukireen ilaalchisee seera duguuggaa sanyii mana murtii haqaa kan addunyaa duratti Raashaa irratti dhiyaate keessatti gidduu seenuuf barbaanneerra.
Abbaan alangaa mana murtii yakka qoratu kan addunyaa. ajaja hidhaa nama lamaan milkaa'inni galmaa'eeraa jedhan.
The International Criminal Court has issued two warrants of arrest in the Ukraine situation for Vladimir Putin.
Manni murtii yakkaa kan addunyaa haala Yuukireen keessatti ajaja hidhaa lama kenneera. Kunis pirezidaantii Federeeshinii Raashiyaa Vilaadimir Puutinii fi Koomishinara pirezidaantii Raashiyaa kan mirga daa'immanii Maariyaa Laavoova Biiloovaati.
himannaa yakka weeraraa karaa haqaa afur qaba jedhan.
The second pathway to justice aims to strengthen and increase the capacity of Ukrainian institutions to document.
Daandiin haqaa inni lammaffaan dandeettii dhaabbilee Yuukireen yakka mana murtii Yuukireen keessatti galmeessuu qorachuuf himachuun itti danda'amu cimsuuf guddisuuf kan akeekedha. Waajjirri abbaa langaa waliigalaa kan Yuukireen amma yakka seeratti dhiyaachuu danda'u gara kuma sagaltamaa galmeessee jira.
Daandiin haqaa sadaffaan falmii tarsiimoo kutaalee harka sadaffaa keessatti ta'uu malan deeggaruudha. Waraana weerara seeraan alaa Raashaan adabbii malee gaggeessitu hayyamuun qooda fudhattoota biroo kanneen mirga abbaa biyyummaa mootummaa daangaa addunyaa fi walabummaa siyaasaa sarbama irratti bobba'an jajjabeessaa jedhan. Inni arfaffaan immoo. raashaan yakka waraanaa fi yakka dhala namaa irratti raawwatte akkasumas gocha hammeenyaa biroo yuukireen keessaa fi uummata yuukireen irratti raawwatteef itti gaafatamuun safuu uummata yuunaayitid isteetsi akkasumas addunyaa nagaa haqaaf tasgabii qabdu godhanii eeguuf bu'uuradha jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu ture.
yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya. pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoorraa qophiilee har'aaf qabnu kanumaan xumurreerraa wiixataa qophii idileetii walitti deebinaa sanbattan gaarii.